ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi tuvugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ndabashuhuje cyane mwaramutse neza muri kumwe na tomasi kamirimbi twagiye gutora mugabo twikingira mbese ejo uzokenera cyangwa mu iki n'iki n'iki bazakubaza ati zana ikarita y'amatora benshi nabo batoye bagenda kubera ubwoba bavuga ati babona aho natoye jeni baza ko amatora rusange ari amatora ahuriyemo bose abavuga rumwe na leta n'abatavuga rumwe na leta ubwo mukagira ikintu twakwita iyiganwa abo ni bamwe mu barundi b'impunzi mu rwanda ku matora yari ayabaye mu gihugu cyabo ni mu kanya mu makuru ikaze ku ijwi ry'amerika duhere ku makuru yo hirya no hino mwayateguriwe kandi murayagezwaho na alphonse ndayikengurukiye
ndagushimiye thomas ndashimiye mwese muri ko murakwirikirana aya makuru muri aka gatondo ariko imbere y'uko tubasomera amakuru hirya nino reka tubanze tubasomere itangazo ryasohowe na leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe za amerika zirabajwe n'ingene leta y'uburundi yashimye kwandanya amatora y'abajinama b'amakomine n'ab'amashinga mateka kandi ibyangombwa bikenewe ku matora yemewe na bose bidakwiye yica amatwi ku mpanuro z'ibihugu bigize ishyirahamwe rya afurika umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu n'abandi benshi basabye ko amatora yo kwigizwa inyuma turasabye perezida nkuru nziza kwiyumvira ineza y'igihugu n'abanyagihugu ntashire imbere icyifuzo cyo gusubiza gusubira kwitoza ubwira gatatu agatanga inyinshi itomoye ku bamuhamagarira mu biganiro agasonera amasezerano ya arusha cyane cyane mu bijyanye n'ikiringo cy'umukuru w'igihugu turasabye dushimitse leta y'uburundi gusubira ku meza y'ibiganiro bya politike birongowe n'intumwa y'umunyabanga wa unibatiri userukira ubumwe bwa afurika far n'abanywanyi b'ibihugu byo mu karere turasaviye abo vyega bose ko boshira mu ngingo ko boshika ku ngingo bumvikanye kuko irangamisi cy'amatora coza gikura mu nzira aya matati leta zunze ubumwe za amerika zirashigika ingingo y'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu vya afurika yo kutarungika abarorerezi mu kwerekana yuko amatora y'umwidegenyo atunga, atunganye kandi yemewe adashoboka atamutekano uriho kandi urubuga rwa politike n'amaradiyo vyugaye turabuje n'ibihugu bigize ishyirahamwe rya afurika ry'ingene abanyagihugu bamerewe nabi tugasaba perezida nkuru nziza gukorana n'ibihugu n'ibihugu by'ishyirahamwe rya afurika n'ibihugu byo mu karere mu gutora inyishu kuri aya matati no gufasha ko hoba amatora yemewe na bose biciye mu guhindura ikirangaminsi reka rero tubandanirize amakuru hirya n'ino tuvuga ko uno munsi perezida omama yashyize imikono ku mategeko abiri rimwe rimuha uburenganzira bwo kuganira ibyerekeye iby'ubutunzi n'ibihugu cumi na kimwe biri mu karere ka aziya niba hari pacifique irindi tegeko yashyize ku mukono ni iryo gusohora amahera ashika miliyoni amajana na mirongo itanu y'amadolari yofasha abakozi bavuye mu kazi kubera gutwara imitahe hanze ya amerika ngo bashobore gukarihirizwa ubwenge babashe no guhangana n'ingaruka z'urwo rudandaza intumbero rero kukaba ari ukugira ngo iryo soko iryo soko rizoja no muri afurika yo munsi ya sahara perezida obama rero yizeye ko ayo mategeko azofasha abakozi abanyamitahe n'abadandaza ba leta zunze ubumwe za amerika kugira ikibanza c'imbere kw'isi kugira kugira ngo leta zunzwe za Amerika zigira ikibanza c'imbere kw'isoko mpuzamakungu maze Amerika isubire gutwara idarapo mu by'ubutunzi imbere y'ibihugu vya Aziya Iburaya n'ahandi yashimiye cyane ingene abo batavuga rumwe muri politike abo nabo n'abarepublike boroheje kugira iryo tegeko rishoboke kwemegwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka tubandanirize ano makuru kuri ya bya biganiro biriko birahuza ubugirigi na minisitiri wa mbere w'icyo gihugu Alexis Tebas we yaciye avugira kuri televiziyo uyu munsi wa mungu ko kuva ku munsi wa mbere amabanki yose yo muri ico gihugu adasubira gukora uko bisanzwe iyo ngingo izomara iminsi itandatu yafashwe inyuma yaho ibanki nkuru ya vya bihugu vya buraya ifatiye ingingo yo kuva yo ko kuva ku igenezo ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu itazobandanya ihungurane amabanki yo mu mu bugirigi kuri iyo tariki niho hari hategekanijwe isango ntabanduka ku bugirigi butegerezwa kuriha hafi miliyaridi zibiri waraniye ca kigega c'isi fmi vya biganiro biri hagati ya iran n'ibihugu rutura biriko birabera ivyena muri australia n'ubu birabandanya abakurikirana hafi ivyo biganiro bavuga ko amasezerano ashobora gushirwako umukono mu minsi mike ivyo biganiro bigamije kugondoza leta ya Iran kureka abagenduzi mpuzamakungu bahagendura ahikekwa ko hakorerwa ivyo bigwanisho ivyo bihugu navyo bigatezura ibihano vyafatiwe ico gihugu vy'ubu- ibihano vy'ubutu- vy'ubutunzi vyafatiwe ico gihugu abanegura ivyo biganiro ku rubuga ngurukanabumenyi bavuga bati amerika iriko iraganira n'umwansi ariko yan saint pierre atohoza ibintu n'ibindi wavuga ati uku ni ugutamenya ingene ibintu bisigaye bimeze mu migenderanire y'ibihugu atakarorero notanga n'ingene amerika ifashanya na irani mu kurwanya wa murwi islamic states ariko ivyo bihugu bidahuye muri- bidahuye kuri politike yo muri siriya na yemene ati ubu harageze igihe umwasi mwicarana mugakorana nagira ndabibutse ko muriko mura- murakurikirana iradiyo ijwi rya amerika mu misiri naho havugwa urupfu rw'umushikirizamanza mukuru yahitanywe n'ikibombe caturitse mu- caturitse mu gihe Hish- hisham barakate yari avuye muhiriwe yerekeza ku kazi abantu umunani barimwo abari bacungereye ubuzima bwiwe bashoboye gukomereka ibyo byabereye muri district ya heliopolis kandi vya- vyamaze kwemangwa n'umugwi- n'umugwi n'umugwi witwa geza popular resistance hisham barakati yari umukozi akomeye mu butungane bwa misiri ico yari yiyemeje no kurwanya ashimitse abashigi- abari bashigikiye ya ntwari ya mohamed morsi yavanyweho ni- n'igisoda ca misiri Ibi ni amakuru yo hirya no hino inshuti zacu murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook voa radiyo yacu amakuru mu burundi amatora y'inteko ishinga amategeko n'abajyanama b'amakomine yaraye abaye nk'uko byari biteganijwe umukuru w'igihugu petero nkurunziza yatoreye aho avuka ibuye muri komine mwumba mu ntara ya ngozi jean bosco ndarurinze araduheye inkuru ku mugwa mukuru wa komine mwumba neza na neza ku musozi wa buye niho umukuru w'igihugu petero nkurunziza yaranguriye igikorwa co gutora abashingamateka n'abajyanama b'amakomine mu ntara ya ngozi igihe cy'isaha cumi na zibiri z'ubuca aho twahashika hari umurongo muremure w'abanyagihugu bazindutse agaturuturu gutora umukuru w'igihugu yahashitse hafi isaha zitandatu akaba yaje anyonga ikinga buke buke umutambukanyi wiwe nawe nyene yatoreye ngaha ibuye amuherekeje n'amaguru be n'abana biwe igikorwa cyo gutora akirangije petero nkurunziza yahaye ikiganiro abamenyesha amakuru aho avuga ko ari intambwe abarundi basubiye gutera mu gushiraho indongozi biciye mu matora vyerekana ko bariko baratsimbataza demokarasi turanezerewe cyane kubona yuko uno munsi rero abarundi bazindutse bose baje gutora indongozi ku rwego rw'abashingamateka n'abajene b'amakomine bikagaragaza neza yuko abarundi bifuza kwitorera barongora n'imigambi myiza eh, bashimye uruhare rw'iwanje rero nk'umurongozi w'igihugu ni iteka ni iteka kubona ushobora kurongora igihugu ikiringo kigahera abantu bakitorera abandi niraga ryiza twavuga yuko ari ingendo nziza iriko irafata iriko iraraba mu gihugu cyacu Burundi tuba tubona akajya gutera akamo abarundi bose ngo bitabire ingendo ya demokarasi ingendo yo kwijukira kwitorera abarongo n'imigambi bashatse kuko ni inzira irashe ni n'inkingi y'amahoro n'umutekano n'iterambere birama mu gihugu cyacu Burundi bamwe mu bari baje gutora bavuga ko bishimiye amatora kandi ko bahaje atagahato babishaka twebwe amatora yagenze neza twatoye atangorane ubu tuba- turaje gutora Twagiye gu- twebwe twitabye kubera tubishaka kandi nta- nta misinikano yari irimo twebwe nti- ntitwashobora ku- kumva kukamuka abo bantu kuko gutora ni byiza twebwe twa- twagiye tubyizeye kandi turabishaka ni byiza guteye gutora gutora ni byiza kuko twitorera indongozi ziturongora twitorere icyo gituma twagiye gutora ata ngorane tuhagize tuvuye ngaho ibuye twakiye ku mugwa mukuru wa komine ngozi bamwe mu banyagihugu ntibagiye gutora barasigura imvo zatumye batarangura ico gikorwa twazimana twarayihakanye perezida ariwe batanze nk'umukandida ntitwatuza gutwitaba amatora twarabihakanye kubera tugende gutora twe twasabye ko bwa mbere tuba tuja mu biganiro ibiganiro baravyanse gushikura musi gituma twaya amatora naho bayagize bayagize ariko twe ntitwavuye muhira twagutwigumiye muhira turi ku mirimo yacu nk'uko bisanzwe witavye akamo kandi nitavye akamo ka opozisiyo uko twamye twamye tuvuga ko twazimana tutayemera n'ubundi twa- ntituyemera n'ubu turindire n'ubundi vya- n'ubu ntituri espera ntituri esperable ko amatora uko ba- bagiye gutora ko ashobora kuba ari amatora ntituvyemanga n'ubu n'ubu turacya aho duhagaze n'ubu ntihajya nyene turenga aho umukuru w'igihugu yatoreye ku ishure shingiro rya buye habonetse n'indorerezi aha twovuga nk'intumwa y'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu intumwa z'ubuserukizi bw'igihugu ca afurika y'epfo mu burundi uwaserukiye ishengero ministere africain de la compassion n'ishirahamwe ntabariza rikorera mu ntara ya ngozi perezida nkurunziza n'umukenyezi wiwe bakaba bari mu bantu igihumbi n'amajana ane na mirongo ine na batatu bategerezwa gutorera muri ico kibanza ingozi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tunyarukire noneho i bujumbura edi rwema we yakurikiranye uko amatora yagenze mu makomine amwe n'amwe ari mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'uburundi muri rusange mu makomine ari mu majyaruguru y'umurwa mukuru bujumbura twasuye arimo bwiza nyakabiga kamenge na kibitoke amatora yarimo aba mu mahoro ariko hagaragara abasirikare n'abapolisi benshi ku mabiro y'amatora ikindi kigaragaje aho twasuye hose ni uko amatora yatangiye atinze ababishinzwe batubwiye ko ahanini byagiye biterwa no gutegura ibyumba by'amatora urugero muri komine bwiza ku biro by'itora riri ku cyahoze ari sobekov amatora yatangiye hafi mu ma saa mbiri mu gihe amategeko agena ko atangira saa kumi n'ebyiri aho mu bwiza twahasanze bamwe mu baje gutora ndetse na bamwe mu bahagarariye imwe mu mitwe ya politiki duhuriye hano mu biro by'itora byo mu bwiza ndakubona ufite urutoki ruriho wino bivuga ko umaze gutora Ah, tubwire uko igikorwa cyagenze igikorwa usibye gusa ko batevye gato ku masaha bari batubwiye ubundi cyagenze neza jewe saa kumi n'ijiri naza ndi ngaha a Bi- bigaragara ko batari babyiteguriye rwose ko vyose babipanze ariho turi Mm.
muri rusange urabona kimeze gute igikorwa kuko ntabwo mbona abantu benshi ubundi ikarisi n'ikarisi ituwe n'abantu benshi Ah, mbona abantu bari bwiyongere cyangwa se ce nibaza yuko bari buze kwiyongera hanyuma kuko ni intanga intanga iragora ejo hari kuwa mungu hari abaraye bihimbiye agacupa ubu barasinziriye nitwa njobere rishari nkaba ndiko nkorera bikorwa byo gucungera amatora ku ruhande rw'umugambwe snedevdede ngaha ari muri komine bwiza kugeza ubu murabona amatora agenda ariko agenda neza abantu bariko baraza buhoro buhoro baharashari mu gitondo mugabo turizera ko baza kuza nimugoroba tuvuye aho mu bwiza twakomereje ku biro by'itora muri karitsiye ya jabe nayo iri muri komine bwiza iyi karitsiye ni imwe mu zimaze iminsi zumvikanamo amasasu n'amagrenade menshi cyane kuri uyu wa gatandatu ushize hakaba haranapfuye abantu babiri ku biro by'itora bya lise jabe amatora ntiyatangiye kugera saa mbiri na mirongo ine n'itanu impamvu nk'uko tubikesha musitanteri wa komine bwiza esperance ngerageze ngo ni uko bari bagitunganya ibyumba by'amatora cyatumye bidatangura kare ni kubera eh, ibibanza by'amatora bitari bwaheze gutegurwa n'ibikoresho batari bwaheze kubishyiramo neza nta kindi cyatumye habaho uwo mwanya mutoyi wo gucegwa ariko murabona ko ubu turi hano ibikorwa bigira bitangure nta sano byaba bifitanye n'ibihe iyi karitsiye ya jabe imazemo iminsi cyane cyane ukurasa n'amasasu amagrenade isano biba bifitaniye ryo ntiryobura ariko kandi ntiryobuza umwenegihugu gukora ibyo afitiye uburenganzira ariko uko umwanya uje uraza abantu turabona ko bagenda biyongera E, isano ashobora kuba ari hari ku bafise umutima uhuha e, ku bafise ubwoba kuko umwana w'umuntu n'umuntu ikintu cyakomeje kwigaragaza aho twasuye hose ni umubare muke cyane w'abitabiriye amatora ibiro byinshi wasangaga umubare w'abakozi ba komisiyo y'amatora kimwe n'abapolisi usumba bikomeye abaje mu gikorwa cyo gutora nyirizina muri karitsiye za nyakabiga na kibitoke abanyagihugu benshi wabonaga bibereye mu mago yabo batitaye ku kujya gutora ahubwo ukabona abapolisi n'abasirikare benshi ari bo batora twavuganye na bamwe mu batuye iyo komine ya kibitoki urumva kuko ntibaraye baraturasa amagrenade amabombe abapolisi n'imbonerakure bakinjira mu makaritiye imitima ntiri hamwe ni ukuri tumerewe nabi ni hamwe umuntu adashobora kuronka n'ahantu yohunga ngo ahunge uburundi nta kuntu umuntu yoja gutora woja gutora umutima utari mu nda amabombe yaharaye ni ibintu mwumva mwese si ibintu bagirira mu cumba kuva saa moya gushika burinde buca mu mazu mu mu mihana mu makaritiye bakinjira ni ukuri ibintu bikoreka mu gihugu c'uburundi sinzi ntabada gutorana induru ziri ngaha mu gihugu kandi nawe twaja gutora ntitwamenye abo dutora uwo ari n'induru ziri ngaha muri iki gihugu induru zaraye ziravuga burinze buca nta mitima dufite yuko twaza gutora intuzi n'abo dutora abaribo biragaragara ko ukuze ibintu nk'ibi umaze kubibona muri iki gihugu cy'u Burundi ntabyo nari bwabona ibintu biriko biraba muri iki gihe ntabyo nari bwabone kuva mbaye bibaye ubwa mbere tubona ibintu bisa nk'uko jewe sinshobora kuja gutora kuko uwitwa ko ari umujene wonga mu cibitoki nashobora kurengana harya ku mupaka mu kamenge habera amatora waba wifatiye harya ntuvuga ko wicwa urumva nkatwe bamwe muri karitsiye iwacu ngaha mu cibitoki turazi cisa harya batezwa kunyica kuko imisi yose yavuye nga yitwirira ko ari imbonerakure y'abasenderi nkobo nyene ejo bavuze ati ngo barindiriye amatora yabo no musaheze bave batera no musiki bitoke urumva niyo mpamvu umuntu atoja gutora hajya ikindi cyigaragaje muri aya matora ni ubuke bw'indorerezi cyane bituruka ku cyemezo cy'amashyaka menshi atavuga rumwe na leta cyo kutitabira amatora y'abajyanama b'amakomine n'ay'abadepite imiryango yindi nk'uwafurika yunze ubumwe n'uw'ibihugu by'uburayi nayo ikaba yaratangaje ko indorerezi zayo zitazagenzura ayo matora biteganyijwe ko ibizava mu matora bizatangazwa nibura mu minsi itatu iri imbere edi rwema ijwi ry'amerika i bujumbura abarundi bamaze igihe bahunga imidugararo ya politiki mu gihugu cyabo n'ejo barakomeje nubwo nta mibare yagaragaye ku mupaka uturuka mu ntara ya kirundo ariko hari n'abandi barundi bamaze iminsi mu buhungiro mu rwanda baraye bambutse bajya gutora maze barangije basubira mu buhungiro mu rwanda eric bagira ubusa araduha ibindi bisobanuro imibare y'abinjiriraga ku mupaka w'u rwanda n'uburundi ku ntara ya kirundo mu minsi ibiri ishize bahunga igaragaza ko yari hejuru cyane abinjiye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize bonyine barasaga igihumbi kuri uyu wa mbere w'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko n'abajyanama mu makomine kugeza hafi saa kumi za nimugoroba abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda batubwiye ko bamaze kwakira abahunga bari hagati ya mirongo itatu na batanu na mirongo ine kandi ko atari ukuba imipaka yafunzwe nta rujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga rwaharangwaga abagiye gutora bavuye mu miryango bacumbitsemo mu rwanda batubwiye ko muri rusange byari nko kurangiza umuhango ngo bakunde batunge ikarita y'itora abaganiriye n'ijwi rya amerika batoreye ku masite atandukanye ya komine busoni mu ntara ya kirundo barangwaga n'udukarita tw'amatora dushatse kuba mu ibara rya kaki turiho amakasha abiri ndetse n'ibikumwe bisizwe wino y'umukara twagiye gutora mugabo twikingira mbese ejo uzokenera cyangwa mu iki n'iki n'iki bazokubaza ati zane ikarita y'amatora kuko n'ubushize niko twabonye ibiri ubwo rero twagiye gutora mwana twagiye gutora benshi wafata ukazingazinga ntacyo washirako igikuru twagiye gusa dukurikirana kiya kidodo cyo gushira ku ikarita gusa niba nkumva neza mu kinyarwanda baravuga ngo hari ukuntu umuntu akora ibi ibintu kugira ngo arangize umuhango nuko nguko twakoze abandi nabo bagiye gutora n'abagenda kubera ubwoba mbese nabo batoye bagenda kubera ubwoba bavuga ati bababona aho natoye amubwiye rero ugaca gacuraba ingene ugira ugira aha kantu kaboneke kuba bahisemo gutora muri ubwo buryo bagereranije amatora nk'ikinamico kuko ngo yagombye kugaragaramo amashyaka menshi abo baturanyi bacu bava muri uwo mugambwe wa sendedefudede bobo batubwira ati mutora mudatora amatora twararangije mu gifaransa nuvuga yuko ari nka masike aya matora ni nka masike bagize masike gusa yo kugira ngo bereke mbese amakungu y'uko habaye amatora mugabo iyi ni nk'inamico bakoze imbonerakure turabana turaturanye hari n'imbonerakure yo mu kayanza ko je mvaho muri iyo ntara ya kayanza bo bavuga ati tuzoba mesa muje gutora cyangwa ntimuje gutora twe twararangije urumva rero umuntu ariko akakubwira muri ko murahiganwa ati twararangije kandi amatora jeni baza ko amatora rusange ari amatora ahuriyemo bose abavuga rumwe na leta n'abatavuga rumwe na leta ubwo mukagira ikintu twakwita ihiganwa kompetisiyo none uko uragira kompetisiyo ukayigira wowe wenyine ni nka ikipe ihura n'iyindi ugasanga ikipe iri kirikina yonyine iyo ikipe twoyiteguye iki kuba batigeze bajya gutora bahungiye mu rwanda bo bafatiye ku mibare y'abanyagihugu bamaze guhunga basanga hari nk'aho nta matora yabaye igituma ndiko ndavuga ko hatari amatora yabaye ni uko hamaze guhunga ibihumbi byinshi abe abahungiye mu rwanda abahungiye muri kongo abahungiye tanzania ni benshi cyane bari gushobora kuba bari muri ayo matora ari nayo mpamvu tuvuga ko atamatora yabaye iyo babaye ari amatora yabaye twese tuba twagiye gutora ngira hamwe n'amatora ashobora kuba hari icyo agamije cyangwa hari amatora y'ingufu kuko iyo aba ari amatora y'abarundi bose bategerezwa kurindira akazoba amatora y'abarundi bose ntiyari kuba amatora y'imigambwe ibiri gusa nicyo n'uvuga by'amatora je numva umenga sinamatora yoba yabaye kuko abantu bari hanze y'igihugu nibo benshi cyane numva naho baba batoye ko byo bari byo bari byo barirementanye naho ku batoye batandukanye n'imiryango yabo nabo bavuze ko batishimiye aya matora kuko ababo ngo bagize icyoba cyo gusubira inyuma ngo batore iyo mba ndabyishimiye mfite umuryango w'abantu bategereza kuzotora benshi ni ukuvuga ndafise umudamu ndafise n'abana bakuze bari bakurya imyaka yo gutora yaba amatora novuga ko yagenze neza abana banjye n'umugore narabahungishije kubera ubwoba iyo amatora yagenze neza nabo bari kuza nabo bagatora kuri uyu mupaka w'u rwanda n'uburundi kandi mu ntara ya kirundo hari abahambukaga bahunze baturutse mu ntara zitandukanye batubwiye ko batigeze bitabira amatora y'abashingamateka ndetse n'ay'abajyanama mu makomini impamvu nyamukuru ni ukutemeranya n'indi manda ya bwana petero nkuru nziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi si benshi bagaragaye barangije gutora bagahita bahunga ariko abatifuje kumvikana mu itangazamakuru batubwiye ko batoye nk'ikimenyetso cyo gutambuka ku mupaka bajijisha ko bagiye gusura inshuti zabo aya matora abaye mu Rwanda habarurwa impunzi z'abarundi ziri mu bihumbi mirongo ine ariko bagira ubusa ijwi ry'Amerika ikirundo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shoti waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo y'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu mu rwanda noneho urukiko rukuru rwa raye rutangiye gusuzuma ikirego cya bamwe mu bagize urugaga rw'abavoka bavuga ko amatora y'ubahagarariye aherutse akwiye guseswa impamvu batanga ngo ibarura ry'amajwi ryakozwe nabi asumuta kaboyi yadukoreye inkuru tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa gatandatu nirwo urugaga rw'abavoka mu rwanda rwatoye umuyobozi warwo mu bakandida babiri bahataniraga uyu mwanya metere kavaruganda jiriya yagize amajwi magana mirongo irindwi n'abiri mu gihe ubahataniraga uwo mwanya metere nduwamungu jean marie vianney yagize amajwi magana atatu na cumi n'atandatu habonetse imfabusa zirindwi abavoka batanze ikirego batatu bavuga ko aya majwi iyo yateranije angana magana atanu mirongo icyenda n'atanu kandi ngo lisite y'itora yariyandikishijeho abavoka magana atanu mirongo itandatu n'umwe ikinyuranyo cy'amajwi mirongo itatu n'ane abatanze ikirego bakemeza ko ari uburiganya bagasaba urukiko ko rwatesha agaciro ibyavuye muri aya matora bagasaba ko habaho andi matora mashya ubwo urukiko rukuru rwatangiraga kumva abarega n'abaregwa mu nama itegura urubanza urukiko rwagarukiye gusa ku kureba niba ababuranyi bahari ndetse banitwaje ibyangombwa byose basabwa n'urukiko nyuma yo gusanga hari abo urukiko rwahamagaje batabonetse cyane cyane umukuru w'urugaga rw'abavoka ucyuye igihe ndetse n'uwatowe urukiko rwimuriye iburanisha ryarwo ku itariki ya karindwi z'ukwezi gutaha abatumijwe mu rubanza bose bategeka kuzitaba iki kirego cyatanzwe n'abavoka batatu muri rusange ntawe kirega ariko abo bavoka bagasaba urukiko ko amatora yo ku itariki cumi na kabiri z'ukwezi kwa gatandatu yaseswa iki kirego kije gisanga ikindi cyatanzwe na metere mugisha rishari waregaga urugaga rw'abavoka mu rwanda mu izina ry'umuyobozi warwo ndetse na metere rutabingwa tanazi umuyobozi w'urugaga ucyuye igihe uyu mwavoka nawe yasabaga ko ibyavuye mu matora biteshwa agaciro ndetse abatanze ibirego bakifuza ko byaburanishirizwa hamwe urukiko rwavuze ko nubwo ikiragirwa gisa ariko abaregwa atari bamwe bityo urubanza rudakwiye guhuzwa metere rutabingwa atanaze wowe uzayobora urugaga rw'abavoka nawe yari yandikiye metere wa mungu jean marie vianney watowe amusaba ko yahagarika kuba ayobora urugaga rugakomeza kuyoborwa na metere rutabingwa atanaze wari ucyuye igihe ngo mu gihe hagitegerejwe imyanzuro y'urukiko ruwamungu jean marie vianney mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'amerika yavugaga ko aha agaciro gusa ibyemejwe n'inteko rusange kuko arirwo rwego rukuru ruyobora urugaga kandi akemeza ko uru rwego arirwo rwamutoye cyangwa se ngo akazategereza imyanzuro izava mu rukiko metere nduwamungu jean marie vianney ubu niwe uyoboye urugaga nubwo hari bamwe muri bagenzi be bakomeje kugaragaza ko batamwishimiye ngo kuko amatora yaba yarajemo uburiganya aya makimbirane ari mu rugaga amaze gucamo abavoka ibice bibiri kimwe gishyigikiye metero wa mungu jean marie vianney watowe n'ikindi gishyigikiye metero kavaruganda juliye utaratowe ibi bice bikaba byasubiza inyuma urugaga mu gihe bitabonewe igisubizo mu maguru ya vuba impaka kuri ubu bwumvikane buke zizakemurwa n'inkiko inkiko nizo zonyine zizemeza ko amatora yabayemo uburiganya akaba yasubirwamo cyangwa urukiko rukemeza ko watowe ariwe muyobozi w'urugaga urubanza rwimuriwe tariki ya karindwi z'ukwezi gutaha asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
radiyo y'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda alphonse ndayikengurukiye aragarutse muri studio kutwibutsa ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa muri iki gitondo
ingingo y'amakuru twabashikirije muri iki gitondo twababwiye yuko leta zunze ubumwe za amerika zibabajwe n'ingene leta y'u Burundi yashimye kubandanya amatora y'abajenama b'amakomine n'abashingamateka kandi ibyangombwa bikenewe ku matora yemewe na bose bidakwiye twabwiye kandi ko perezida obama yashyize umukono ku mategeko abiri rimwe rimuha uburenganzira bwo kuganira ibyerekeye iby'ubutunzi n'ibihugu cumi na kimwe biri mu karere kaziya n'ibahari ya pacifique twabwiye kandi nawe wamushikiriza amanza yishwe mu gihugu cya misiri atewe ikibumbe cyari cyashyizwe mu modoka aho yari avuye mu nzu iwe agiye ku kazi ndashimiye rero mwebwe mwese mwashoboye gukwirikirana ano makuru nkabahamagarira gukwirikira ijwi ry'amerika aho mukwirikiranaho mwahumvise imirongo mushobora kuyikwirikirana ko mwayumvise murashobora kandi no kutwandikira kuri watsapu mugashobora no gusoma kuri fesibuku ndabashimiye rero mwebwe mwese mwashimye kudukwirikirana nkabatumirira kubandanya mukwirikirana ibiganiro by'ijwi ry'amerika ariko imbere y'uko tusezerana nagira ngo ndabibutse y'uko mu isaha imwe dusubira tugahurira kuri iki kibuga nyine ndabashikiriza amakuru yo mu burundi ayo makuru yo mu burundi nayo akaba cyane cyane azoba ashimikiye ku matora y'abajenama makomine n'abashingamateka yabaye uno munsi mu gitondo ndabakengurukiye
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero mugume ku maradiyo yanyu ibiganiro byacu birakomeza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubu naho nk'uko musanzwe mubizi ni kakanya ko guha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika uyu munsi nk'uko mwabyumvise wari umunsi uhambaye cyane rwose mu burundi amatora yabaye tukibutsa ko ayo matora atitabwe na bose hariho imirwi imigambwe itavuga rumwe na leta yari yatangaje ko itazoja muri ayo matora tukaba twumvise ko hariho n'abanywanyi b'iyo migambwe nayo nyine bati- iti- batitavye ayo matora uyu munsi rero turi kumwe n'abashintantahe babiri bagiye kutubwira ukuntu ayo matora agenze mugabo mu kanya turaza kubona umukuru uh, w'umurwi seni atubwire ukuntu ayo matora agenze mu gihugu cyose mu bashintantahe turi kumwe ubwa mbere na mbere turi kumwe na leonse ngendakumana akaba ari umukuru w'umugambwe frodebu mwiwe neza leonse
mwiriwe neza murakomeye
Eh, buhoro buhoro sapa turi mu ngorane ariko niba ko umuntu avuga ati biragenda yego Eh, turi kumwe kandi n'umushintantahe eh, pascal nyabenda akaba arongoye umugambwe uri ku butegetsi sendede fdd muriwe neza mushintantahe pascal
mwiriwe mwiriwe neza mumenyesha amakuru murakomeye muraho murakomeye
yego jewe simvuga nka leonsi ngo turi mu ngorane twebwe n'amahoro igihugu cose kiratekanye n'amahoro reka dutangure ku wewe mutubwire mbega amatora ku bwanyu yagenze gute aho mwaba mwagiye gutora
ego icya mbere twoshima ni uko abarundi basidukanye n'iyonka bakaja gutora kwitorera abajenama makomine n'abashingamateka icyo ni ikintu cyatunejereje cyane hanyuma ikigira kabiri dushima ni uko mu gihugu cyose hiriwe amahoro n'umutekano ata kintu na kimwe cyabujije abashaka kuja gutora kuja gutora ni ibintu bibiri rero dushima cyane aricyo gituma tuvuga tuti ku bwacu amatora yagenze neza cyane hari amakuru yari yatangajwe avuga ko hariho ibitero byabaye eh, ku munsi wa gatandatu ku munsi wa mungu Eh, ivyo bitero bikaba vyari bigamije kudurumbanya amatora mbega mu bice eh, iyo midurumbanyo canke eh, aho ayo masasa yumvikanye amatora yabaye abantu bayitavye
Eh, sinzi nkumbure abo babaha amakuru iyo muba muri iyo muri amerika ariko nta gitero c- cabaye mu burundi ni ba batovyi nyene ni ba bandi babononyi afata grenade agatera urumva umuntu yaguturutse inyuma agatera grenade Eh, ibyo biragoye kugira ngo ubyikingire ni ibyo biba mugabo nagira ndakubwiye ko naho byabaye eh, cane cane hari kwijabe aho bita kwijabe i bujumbura ni ukuvuga ko mu gisagara cya bujumbura aho bari bimuriye amabiro y'amatora amatora yabaye neza ukuri kwamye eh, bikaba byashimishije abarundi eh, na cyane cyane ko aribo begwa n'ayo matora reka tuje ku mushantahe leonce ngendakumana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi eh, umugambwe wanyu ntiwagiye mu matora U- no muri- no muri iki gihe mwatangaje ko mutazoja mu matora kandi ntimwagiyemwo mwaba mwagize- mwagize ayandi makosa mushantahe leonce ngendakumana
nta makosa twagize kandi nagomba hanze nkosore gatonyi twebwe ntitwigeze tuvuga ko eh, tutazoja mu matora amatora tuzoyajamwo uno munsi muri kumuvuga mwe eh, n'umukuru w'umugambo sendede ko babaye amatora jewe ntavyo nzi ko amatora yoba yabaye amatora yoba gute mu gihe eh, abantu bamaze guhunga igihugu mu gihe eh, amaradiyo yugawe mu gihe ata muntu akiva mu nzu hirya no hino ari amasasu n'amagerenade eh, mu gihe abantu bose bavuye hasi bagahanura bati ayo matora azokwega akarambara mu burundi hamwe ugomba uhoba ugomba gukoresha inguvu bati banza mwicare hamwe murabe ibibazo byatewe no kugomba kuzimanganya ibwirizwa shingiro ibibazo byatewe no kugomba eh, kuzimanganya amasezerano y'iyarusha Eh, niriva ngo ngo ku kiringo cya gatatu icyo kiringo cya gatatu nacyo uyu pascal ni umu- ni umushingamateka arazi yuko igihe umukuru w'igihugu yarangije ikiringo ciwe petero nkuru nziza yabyipfuza ngo ahindure ibwirwa shingiro abaze abanyagihugu abije mu nama nshingamateka baramwishuye bati mushinga ntahe kirazira iyo abantu basezeranye baba basezeranye twebwe ntacyo tukwemereye abanyagihugu rero bamaze na pascal arimo bamaze kuvuga bati oya ni oya nta n'uwundi muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo ndaje ngo ndahinduye ibyo abanyagihugu bipfuye ngo nuko afite inkoho ngo afite amagerenade nuko afite imbonerakure nta matora rero tutitabye ntayahari twebwe turayarindiriye tumaze kuganira hazobera tuzayajamo
hari amakuru yatangajwe n'abamenyesha bakuru bacu bari bujumbura bavuga ko amatora yitabwe mu bice bitandukanye by'igihugu ayo matora rero yabaye mushigantahe Leonce Ngendakumana
nubimenya gute ko atari radiyo mu burundi kivuga umuntu yobimenya gute se ndasohoka no mu nzu ngo numvize amakuru hano ngo ndazi ko ata matora abaye ko nta matora ashobora kuba bwoba ari bwo bwa mbere twumvise mu burundi amatora yoba abantu ntibaramenye ko yabaye kuba nibwo bwa mbere abantu bagomba guhandikiza amatora mu burundi mu gihe twagiye twumva umukuru w'inama nshingamateka icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu abo mu umugwi ujejwe gutora gutegura no gutunganya amatora abo muriya sentare igejwe kubahiza ibwirizwa shingiro aho twumva abantu b'abasirikare bakuru bakuru nk'abajenero bahunze igihugu kubera ibyo byitwa amatora ngo aribwo bwa mbere mugira umuntu ahadikiza bimeze gutyo ngo hagire ico bivamwo mu kanya turaza kubona babigize nubwo baba babigize ni ukurindira njya ku mugoroba ibyo abo ba pasitari nyene bateguranye n'umukuru wa seni babisome ko babiteguye mugabo ntibizoba bivuye mu matora Mu- mu kanya umukuru wa seni araza kutubwira ukuntu amatora agenze mu gihugu cyose ariko ndashaka muri aka kanya umushirantahe eh, nyabenda pascal agira ico yishuye kubishikirijwe na leonce ngendakumana arongoye umugambwe frodebu ayo matora ku- ngo ntiyabaye mu bivuga kwiki
jewe nyakubahwa umumenyeshamakuru ndubaha abamenyeshamakuru kandi wowe uri mu gihugu kirimo demokarasi muri amerika nagira ndakubwire ko umunsi uzompamagara nzubira kuvugana na leonsi ku iradiyo avuga uko ntanazokwemerera kuko jewe nkeneye kuvugana n'abantu b'abarundi bakunda igihugu cabo atari abo ba leonsi bamaze guta umurongo icyo ni ica mbere ikigira kabiri nagira ndakumenyeshe ko amatora yabaye neza ukuri kwamye ikindi naco umunsi wose nzokumva ko ngomba kuvugana n'abantu bakigaruka ku kiringo c'umukuru w'igihugu ku biki jewe si ivyo biganiro n'ivyo bintu sizobijamo kuko ibintu byose ubu biri ku murongo hasigaye gusa ko abantu bitaba amatora hanyuma tugashiraho inzego ibyo bindi ariko aravuga ngo ntiyamenye ko amatora yabaye nimba yugaraniye mu nzu nimba hari icyo yiyagiriza sindabizi mugabo nagira nakubwire ko hariho abo ishyirahamwe mpuzamakungu ryarungitse batembereye igihugu cyose ni ukuvuga rero ko amatora yabaye ukuri kwamye kandi n'ababiraba barahari bazobitangira cyangwa babishingira intahe mushirantare leonce ngirakumana mwatubwiye ko muzoja mu matora mushaka kuvuga amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri canke n'amatora azoba imbere y'ico gihe
Amatego- amatora yateguwe neza hisunzwe amasezerano y'arusha hisunzwe ibwirizwa shingiro hisunzwe eh, ibyo byose twaganiriye ari muri bya rupapuro rw'inzira ari muri eh, ya masezerano twagirana ingene umugwi wose wo kwigenza kugira amatora aba amatora asubiza hamwe abarundi ntaba amatora asubira kuzana induru mu gihugu ntaba amatora atugarukana ah, mu ndwaro z'igikenye z'akagaye z'agasuzuguro nk'uko numva ariko aravuga ngo ntabwo azosubira kuvugana avuga ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu yewe igihe eh, bitwa ngo baramugemugana babwira ati murataye igihugu mu kaga nibyo turimo urabye abantu bamaze kuduheba bonadufashije urabye ubukene dufise ubushomeri inzara iri mu gihugu bakaba bariko barirukana abo dufashije amatora agategurwa n'inkoho amatora agategurwa na grenade amatora agategurwa n'imbonerakure hama akavuga uko onye ngo abifuza yuko amatora yo amatora meza ashobora gutuma abantu bajya hamwe bakabana neza bakubaka igihugu cyabo hakaba abanyagupfa n'abanyagukira ayo matora yabo jewe nibaza ngo azoberere umukuru w'igihugu yahahora igihe yavuga ngo amatora azoba meza gusumba amatora yose twabonye mu burundi basha n'akamaramaza nimba mareze nari maze kudondagurana nibwo bwa mbere tubonye abari mu nzego nkuru nkuru z'igihugu biruka ngo nuko ariko harategurwa amatora hajya haba amatora ah, inzego za gisirikare zisambuka igisirikare gisubirirwa n'imbonerakure Nagome- igipolisi gisubirwa n'imbonerakure ni ukuri n'agahomerabunwa kumva umukuru w'umugambwe witwa ngo uri ku bu- ku butegetsi bwahahora aho guhumuriza abantu avuga ngo hari abatazosubira kuganira nabo hari abatazosubira kumvirizwa no ku mugambwe iprona wari umwe rudeni ibindi byigeze biba kuko amatora muri mirongo icyenda na Sozera gatatu Mushiyantahe.
yari narayabonye ntiyameze ngaha ibi bariko barita amatora yo mu mwaka w'ibiri na na gatanu iyo yari amatora ameze neza cyane ko yategurwa n'abayumva bayemera hano yo mu mwaka w'ibiri na cumi yagenze nabi ntiyameze nk'aya
reka twibutse twibutse abariko baratwumviriza ko
nibagende basome ibyo banditse ibyo banditse nibagende tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda abakurikirana ikiganiro twashaka mushobore kuturungikira ubutumwa bwanyu mukoresheje nka sms inimero kabiri in- gatanu indwi indwi gatanu gatanu gatanu gatandatu zero zero zero abaturungikira ubutumwa nabo kuri whatsapp inimero ni kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe muri iki gihe rero turi kumwe n'umukuru w'umurwi se ni mushiyantahe pierre claver ndayicariye akaba mwiriwe neza mushiyantahe pierre Eh, ndagize mwiriwe ndabumva neza ndagize mwiriwe na- na- nashaka mutubwire mbega amatora yagenze gute mu gihugu cyose hariho abab- abavuga ko ayo matora iyo batagenze neza murashaka kutubwira ukuntu agiye a- araba mu ntara zitandukanye z'igihugu
aya matora yabaye uno munsi azotangaza benshi cyane cyane nibicara bakarimbura bakaraba ingene abarundi n'abarundikazi bayitabye ari benshi mu ntara zose z'igihugu aya matora azotangaza benshi nibaraba n'ingene mu gisagara ca bujumbura bari bazi ko atabantu bayitaba babonye ingene yagenze ahubwo nuvuga nti mu masaha sita mu masaha ndwi abantu nka bose mu gihugu hagati bari bahejeje gutora byerekana inyota bari bafise bari barindirije aya matora yacungerewe bikwiye acungerwa ubwa mbere n'abanyagihugu n'inzego z'umutekano kuko bazi akamaro k'amatora mu byerekeye umutekano w'igihugu mu byerekeye amahoro y'umu- y'igihugu
E, ku ku byerekeye igikorwa cyanyu cyo gutunganya amatora n'amatora yose n'ayandi asigaye eh, mushiyantahe Pierre Claver nta kibazo muzogira muri iki gihe tuzi ko hariho nk'ibihugu bihambaye cyane rwose byasokoye eka bigatangaza ko atamfashanyo yo gutunganya amatora bizosubira kuba
iyo igihugu gihagaze iyo igihugu gifite inzego iyo igihugu gifite abarundi n'abarundikazi abenegihugu bifuza amahoro uburyo bw'amafaranga uburyo bw'ibikoresho igihugu kiraburondera uno munsi twavuga tuti leta y'uburundi iri kwiragira kigoroka gasanzwe ko kurondera ubwo buryo bw'amafaranga kandi amatora tubivuge mu majambo atomoye ibikoresho byinshi byarashitse mu gihugu kandi n'ibitarashika buca bishika none ejo hirya y'ejo niba tuzotegura amatora yerekeye umukuru w'igihugu avuye aho tuzoja mu matora y'abakenguzamateka ayo naba abera ku ntara ni ukuvuga amatora yoroshe gutegura gusumba ayandi ni ijambo rimwe uburyo bw'amafaranga uburyo bw'ibikoresho buriho ubutaraboneka ejo hirya y'ejo buzoboneka umugwi se ni nta nkeka dufise murashaka kutubwira niba ibitero bavuga ko byakozwe ku bibanza ah, bi- abanyagihugu batoreramwo eka amakarita akaba asho- barashoboye kuba yarononekaye ivyo bintu mwabitoreye umuti gute aya matora yabaye muri ivyo bibanza
nta na hamwe mu burundi bwacu amatora atabaye ngira nsigure ko abashatse gutera akajagari mu biro bimwe bimwe basanze inzego z'umutekano aho bashatse guturira ibikoresho nko muri kirundo ikibanza kimwe ibikoresho twaciye tubisubiriza buno nyene kuko umugwiseni n'abawufasha mu ntara no mu makomine twama dufise ibikoresho bibitswe bifasha iyo habaye ingorane mu buhinga bwo gutegura amatora icyo twita imprevu ni ukuvuga isanganya zivuye kuri iki cyangwa ikindi zama zateguwe ingene zitorerwa inyishu kuri icyo kibazo rero nta ngorane n'abakozi batashatse kuza guhagarikira amatora amategeko yubatse ku buryo dushobora tubasubiriza buno nyene kandi basubirijwe mu kanya gatoyi ka mutubwire imigambwe yobagize uruhara muri ayo matora y'aba jenama amakomine hamwe n'abashingamateka imigambwe yagiyemo n'iyihe harimo imigambwe yoba itavuga rumwe na leta
mushinga ntahe nkundikije gira ngo ubwire ko imigambwe yose twakoranye kuva twubaka dutegura amakarata y'ahiganwa bulletin de vote iyo migambwe ikaza gutora amakarata y'abahiganwa bimwe bita specimen kugira baje kwigisha mu ntara ayo izo twita inani cyangwa imigambwe cyangwa abigenga utavuye mu ngo abyandike abyandika akurikije amategeko twebwe muri seni dufata ko akiri mu ihiganwa kubera iki kubera ko iyo uvuye mu ihiganwa ntutuma umunyamugambwe wo mu ntara ngo agusinyire ntutuma nimero cumi na zitanu ngo agusinyire umugambwe uwuserukira urunani uwuserukira nujya nimero ya mbere iyo atabishoboye avuga ati si bombi uwaserukiye ni naka kurya umunsi bazana amadosiye yo guhiganwa kurya umunsi bazana amadosiye muri seni cyane muri sepi baza biyiziye bonyine barongoye umugambwe cyane bakaza bavuze bati twarungitse uyu niba afite ububasha bwo kuduserukira uyu munsi rero tuvuga tuti nta bavuye mu ihiganwa tuzoharura amajwi batoye harure ibibanza baronse intebe baronse hazaba hasigaye ko batubwira bati za ntebe nawe mwaziduhaye nazo dushaka nazo twicaramwo aho naho ibwirizwa rigenga amatora ryaronse igikumu mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze riratanga inyishu ingena ibibanza abantu baticayemwo bisabikanwa n'abagumye mu ihiganwa aho rero nta ngorane irimwo ahubwo ngira ntanga umuco wundi abanyepolitike bamwe batazi hari abantu bavuze ngo bavuye mu matora abakandida bo mu ntara hirya y'ejo n'ejo baciye bandika amakete n'ubu bari muri seni bavuga bati uyu munyamugambwa turongoye ntiyatubajije yafashe ingingo wenyine umugambwe n'uwa twese umugambwe si uwa perezida cyane si uwa nimero ya kabiri icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose abarongoye imigambi batazi abakandida banditse bavuga bati kwitoza no gutora tubihabwa n'ibwirizwa shingiro ntitubyakwa n'urongoye umugambwe ahengera twatanze udufaranga tw'ingwati agaca yicara mu biro wenyine avuga ngo yahagaritse amatora atatubajije icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko tubyumvise amakuru yatangajwe n'abamenyeshamakuru eka n'amakuru duhawe n'umukuru wa seni amatora yabaye ashobora kuba atitabwe na bose cyangwa na benshi nk'uko byabaye mu bihumbi bibiri na cumi ariko ayo matora yabaye n'abanyamigambwe banyu bashobora kuba bagiye kugira uruhare muri ayo matora mushinga ntahe leonse ngendakumana ibyo bishyikirizwa n'abanyagihugu murabyo ukuntu amatora agenze murabona ko abanyagihugu bashobora kuba batakibiyumvamwo mwebwe murongoye umugambwe forodebo rwambaza nshimire umushinga ntahe pierre karavenda yicariye kuko kenshi akunda kuvugisha ukuri ariko yaje kuvugisha ukuri avuze yuko saa sita saa yindi bari bahejeje kuko twahereye nko mwaka w'ibihumbi na cumi yashikanye saa sita saa sita y'ijoro kandi bukeye none ubu saa yindi bari bahejeje ni ukuvuga nabo bari yari yaheze ngo bazoba amatora baje kuraba basanga nta matora yabaye baca barataha bicaye bifatana n'icyo kibazo cya kabiri avuga yuko ngo azoduha amajwi naho ngo tuba tutaje erega ibyo birazwi jiwe bahereye kera bambwira ati erega burya mu mashini za ndayicariye hariyo ingene mupanze ingene amajwi bazoyatanga rero nta gitangaza kirimo ku mugoroba nari meze kubwira pascal ndi reka turindire ibyo aza gusoma muri mwe mwandika urumva no ku mugoroba aza gusoma ibyo nyene njenza ku cya gatatu yaravuze ati abo bavuga ngo baravuyemwo mu kuvamwo si uwo mu ntara abazwa ati nujya nyene nimero ya mbere iyo atabaye we acatuma nimero ya kabiri mugabo nakaba ariko aravuga ngo hariho abamusanze hakorera bamubwira ngo bajya barije ndetse batuvugira uko ni ukuri ibyo ariko aravuga rero ni ukuri ndabimushimiye twebwe rero sinshobora kuja ngaho ngo mvuge ngo abanwanyi bacu ngo nzaki twiyumvamwo si umukuru w'umugwi seni araba ivyo ibyo turafise inzego zibijejwe turafise inge- ingene duhura n'abanywanyi tukaganira tukavugana ibyo tuzovyivugana n'abanywanyi ivyo ntibiraba umukuru wa seni mukuru wa seni yarajejwe ivy'amatora n'uko mbona vyamutaye ku w'amazi reka ico kibazo turakigaruka ko ndaharira nawe kuri ico ki- nashobora ndaharira kuri ico kibazo nawe inyishu yayitanze yavuze ko n'abatitavye amajwi bazoba bayafise reka turindire turi amajwi azoduha ingene angana reka ah, tusobanurire kuri ico kibazo muzoha amajwi gute abataje mu matora mu nshingantahe Pierre Claver ngira ngo umushinga ntahe leonce nyirakomana turamenyeranye turazinanye arankurira mu bya politike ndamwubaha kubera amabanga y'igihugu yaronse mu burundi kandi kubera umunyepolitike wa kera ndazi ko ibyo mvuga abyumva neza abyumva byose ngira ntanga akarorero uwanditse yitwa ko arongoye iprona agasinya atariwe none wo kumva ko yavuye mu matora yitwa iprona gute atarongoye iprona ntiwumva yuko mu byerekeye ingendo y'amategeko yasinye mu kibanza cya iprona atariwe akandi karorero uri mu runani urucanga urundi ugasinya uri umugambwe yuko utakiri mu matora kandi wari warinjiye mu runani ntiwumva yuko uba wibagiye ko winjiye mu runani ukagaruka gusinya uri umugambwe winjiye mu runani ikindi cya gatatu mwandikiye seni muri cumi ikete rimwe aho wakwandikiye seni ikete ry'iwawe kubera umugambwe wose ufise ubuzima bwawo bimwe bita personalite juridike wumva ikete ririko imikono cumi cumi n'itanu cyane cyane abasinye ugasanga si abarongoye uwo mugambwe cyangwa abatumwe n'abarongoye uwo mugambwe muri duruwa icyo bita amategeko hariho prinsipe yitwa paralelisme de forme uwinjije amadosiye muri seni niwe wenyine afite ububasha bwo kuyakuramwo nta muntu yokuramwo amadosiye atayinjije muri seni kujya twabivuze tuti wewe urongoye umugambwe niwe uzana amadosiye atariho uri ubwira seni uwu- uwu- uwuserukiye uwo mugambwe siko rero byagenze noneho hari ingorane nshasha abanyamigambwe baraye banditse bahiganwa bavuga bati aba bantu bavuga ko bavuye mu matora twebwe ntituri kumwe twebwe turahamagariye ahubwo abanywanyi bacu ko Bitabaye baja mu amatora.
matora ntawe utwaka uburenganzira bwo kwitoza canke gutora ubwo burenganzira tubuhabwa n'ibwirizwa shingiro ico ni ikibazo gishasha gikomeye Imbere yuko- igihugu imbere yuko kibuza tugaruka, imigambwe.
imbere yuko tugaruka ku mushingantahe nyabenda reka turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Innocent mwiwe neza
mwiriwe cyane murafise ikibazo mu nyarutse mu kanya gatoyi
yego nagomba kubaza umushinga nawe wose
ego Halo?
duga ku ijambo Iki- icyitwa amatora bavuze ko kegiye kuba ko arabitangaje urongoye seni nagomba kubaza ikizoca gikurikira umushinga nawe wose cyangwa ingufu bari bafise ko zizobandanye ko zizogabanuka nafise akandi kabazo ku- nabaza umukobwa ngo cdfdd ego turavye abashinga nahe bahunze ni abantu baciye ubwenge kandi tubaha cane kandi bahunze mu gihe bamaze kubona ko amatora atameze neza nasigura ukuntu nka cega ca kabiri c'umukuru w'igihugu n'umukuru n'amashinga amateka ashobora guhunga kubera atinya amatora atarimwo bose kandi vyonye ntibavyirengagiza babona ko bitari bikwiye ko baryo bashobora guhunga nadusiba igituma bahunze rero urakoze Innocent reka dutangure kuri ico kibazo ca kabiri eh, umushingantahe nyabenda Pascal mushuro ico kibazo c'abategetsi bakomeye cane gose bahunze mu- imbere y'amatora
ego murakoze imbere y'aho ariko mu nkundire nyakubahwa mumenyesha amakuru mbanze ngira icyo mvuze ku byo eh, leonce yashikirije biranezera cyane ko muri mu iradiyo ijwi rya amerika muri abarundi ngira ngo namwe byo muri ko murumva ingene mu kuvuga leonce acacanya avuga biriya acanga na biriya ngira ngo muca mwumva naho Pierre Claver Ndayicari yavuze ati ni umunyepolitike wa kera nibaza yuko yoba ariko arasaza muri politiki kubera ko ibintu avuga wumva neza ko ari ibintu bidafashe iyo umuntu ariko aravuga ngo ni ibintu bateguye ngo baza guharura mbega abantu babyutse saa kumi n'imwe zo mu gatondo ni twebwe twagiye kubakwega n'umugozi ngo genda mutore si uko ari abarundi bazi ubwenge bakunda igihugu babyutse kare bazi icyo bagiye gukora ko asuzugura abarundi ni kubera iki babyutse ijoro bagenda gutora mu mihingo yose y'igihugu ubwo ni ubujuju bw'abarundi ni uko bazi icyo bagiye gukora ni uko bakunda igihugu cyabo ngarutse kuri icyo kibazo uwo nawe ambajije icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yari umugumyabanga mu mugambi useni defitedi umukuru w'inama nshingamateka ni umugumyabanga mu mugambi useni defitedi icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu avuka muri komine bugendana yo mu ntara ya gitega nagenda arabe nimba yari umunyepolitike akomeye yemewe akundwa mu gihugu nagenda arabe abanyabugendana bazindutse kare basidukana n'iyo nka bajya gutora none ntibari bazi ko rushyikiri yahunze ni kuki bagiye ari isinzi gutora ni mwibaze namwe igituma mbega piyo ntabyo hanyuma ntavuka muri komine rango y'intara ya kayanza ko yari umugumyabanga yemewe akundwa n'abanyagihugu ni kuki babyutse isinzi babyutse mu gatondo muri komine rango baja gutora nimwishure ngaho namwe aho ngejeje aho ego me- imbere yuko bishura ivyo bibazo nashaka rewonse uh, yishure ikibazo yabajijwe eh, na Innocent kivuga ko amatora yabaye intambwe ya kabiri Leonce niyihe mufise eka ingingo muzofata muri iki gihe niyi Leonce ngenda kumana Eh, kuko nta ntambwe ya mbere yabaye turi ko tubana dutegura amatora meza azosubiza hamwe abanyagihugu atari amatora atera umudugararo atera injyane mu gihugu nk'uko twane namwe ndabivuga n'abandi bariko babivuga n'ahandi hose bavugwa nibwo bwa mbere abantu bahunga bumvise ko ari amatora azohavaba nibwo bwa mbere ibyo bose no kubanza bagahumurizwa erega uyo pasikali nabo bari kumwe niba ikibaraga ishinga ari ukuronka ibibanza eh, byo mu nzego hari abantu benshi batarazwa batarazwa ishinga n'ibibanza barazwa ishinga n'amahoro n'umutekano mu gihugu barazi ishinga nuko abanyagihugu bofatana mu nda bakabana neza izi njyane z'amoko zagarutse zigasubira kuzimangana barazi ishinga nuko ubukene buri mu gihugu ubushomeri buri mu gihinza ari mu gihugu eh, byotora umuti ibyo nabyo tukabifashamo n'abantu kuko twebwe ntacyo dufise ntihagire utanga yiremarima ngo abeshe abanyagihugu barakenyera ubukene budasanzwe ngaha tutaronse abantu badufasha bizomera nabi none urumva bose bagiye Eh, tugarutse kuri ayo matora mushiya ntahe ntahe rero ngo habaye amatora ngo ndiko ndacacaga ngo ndiko ngira gute nta ntambwe ya kabiri turi kutubandanya tubategura nk'uko abantu baduhanuwe abo niba badahanurwa agasozi karamanyamakahi abagabo babona mushiya nahe Leonce ingingo mwafashe ni Uburyo ingingo dukoresha ingufu dukoresha ni iz'ubwenge bwa politiki nizo tuzobana dukoresha nta zindi ngufu twe dukoresha dukoresha ingufu za politiki kandi zo nagomba kumuze pascal turazifite kandi arazi ko tumaze kuganira kenshi ibyo namubwiye byose nibyo biriko birashira abyirengagiza mushe- nibwo namubwira ati reka kubandanya muta igihugu mu kaga mushiya nahe Leonce Ineza ngenda kumana y'igihugu- ineza y'igihugu si ukuba umudepite reka ndabibutse ko muza murampa akanya gatoya munyishe umuntu mushiya nahe Leonce ngenda kumana si ukuba umukuru w'igihugu ni uko abanyagihugu batekana ubu abanyagihugu ntibatekanye mushana leonse ngenda kumana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ndindira gatoya ndindira gatoya mushana leonse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ntimwagiye mu matora uyu mwaka ntimwagiye mu matora abanyagihugu murongoye muribaza ko bakibizigiye twebwe tuzoja mu matora kandi baratwizigira rero tuguma tuganira iminsi yose hama turiko turaganira muri aka kanya baratwizigiye rwose ahubwo babona- babona ko turi ku nzira nziza ku nzira y'uko abantu bosubiza hamwe igihugu kigatekana abantu ntibahunga igihugu ahubwo igihugu kigagenderwa n'abandi bose twebwe urabona ahantu baduhariye ivomo ibihugu bya rutura byahora bidufasha ubu burundi bumva bwoba buvuye bwa bugiye hehe reka Ni uko gusa tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza icyizere iradiyo kiri ijwi mu ry'amerika muri iki gihe turafise uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika hamza mwiriwe neza muriho neza murafise ikibazo munyarutse
ndetse n'ikibazo cyane mwana n'intererano twe twari twumvise tu- tuvuye mu gahunda twumvise ko uyu mu- mu- umushingantahe Leonce avuga yuko atamatora yabaye Eh, ni ugutuka abarundi kandi ni ugutuka basonera ari umunyepolitike ngira ngo naco ayo matora arindiriye kwitozamwo atazoronka kubera amaze gufata abarundi akabakubwira basuzugura kubona abarundi isinzi twabonye uno munsi tumva ni- n'abamenyeshamakuru hirya no hino no mu maradiyo yanyu arimwo bazindutse gusa gutora kandi batubariye ibitigiri bishimishije by'amamiliyoni y'abarundi akababwira ko ari ibikungu bakaco bagiye gutora urumva ko umunyepolitiki amaze gusa ikibanza muri politiki kandi akabarundi bazongira ngo bazomumaze aya matora yo barindiriye ni mu ruhendo niyo amatora y'amasasu twumvise batuma abantu kuza kurasa